murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana
Mwaramutse Ejeni turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Canada cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko kigiye kuzokugurura ambasade yaco mu Rwanda izoba itumbereye kurabira hafi ibikorwa vy'Uburusiya ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wu umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yashitse Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda ejo kuwa gatatu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga icyongereza itangura kuri uyu munsi wa kane umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Melanie Joly nawe nyine asanzwe ari Kigali yatangaje ko haruhande yo kugurura ambasade mu Rwanda Canada izogena ambasaderi mushasha mu bumwe bwa Afurika ariko ibiro vyiwe ntibizoba biri i Addis Abeba muri Ethiopia hari inyuma y'amasaha make Trudeau ashitse i Kigali yavuze kandi ko Uburusiya hamwe n'Ubushinwa buriko buragerageza biriko biragira inkomezi ku mugabane wa Afrika umushikiranganji Melanie Joly yavuze kandi ko Canada ikeneye gushiraho abadiplomate muri Afrika bazoyibera ijisho n'ugutwi kubibera kuri uyo mugabane cane cane ibikorwa n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya muri iyo ntumbero Canada yifuza kuzokorana n'u Rwanda hamwe n'akarere kose kugira iyo ntumbero yayo izoshoboke ku mugabane wa Afurika kandi amasendika y'abarimu muri Zimbabwe yarifatanije n'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu gusaba ko bahembwa imishahara yabo mu madolari y'abanyamerika aho guhembwa mu ifaranga ry'igihugu cyabo ryataye agaciro benshi mu bakozi ba leta muri zimbabwe bahembwa amafaranga angana amadolari hafi mirongo itanu n'atanu ku kwezi ni ic'icumi cyayo bahora bahembwa imbere Denford Masona umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga bakorera mu bitaro vya leta muri, eh, muri, muri Zimbabwe avuga ko batakibasha no gutunga imiryango yabo ntaco turiko turasaba kitazwi ku isi dukeneye gusa kubaho neza bamwe muri twebwe turubatse dufise abana dufise ibyo dusabwa mu miryango imishahara itagishobora gufasha ni ibi gusa dukeneye abanyezimbabwe benshi ku mbuga hwaniro bakunze kunegura perezida emerson munangagwa bavuga ko ataco ariko arabakorera ngo yiteho abakozi biwe bavuga kandi ko arutwa n'igihe igihugu cari ku ntwaro za gikoroni leta z'ubumwe za amerika ejo ku gatatu yaragaragaje umubabaro kuri nyamugigima yabaye muri afghanisitani amerika ikavuga ko igiye kurondera inzira yocamo kugira ifashe harimo no kuganira n'abatalibani umuhanuzi wa perezida joe biden mu bijyanye n'umutekano jack sullivan yavuze ko perezida biden ariko arakurikiranira hafi uko byifashe inyuma y'iyo nyamugigima yamenyesheje kandi ko yategetse ikigo cya amerika kijejwe iterambere usaid hamwe n'ibindi bigo bikorana na amerika gutororokanya ibikenewe byose byo gufasha cyane cyane gufasha abasinzikaye nawe umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko amerika iriko iravugana n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza akorera muri afghanistani asanzwe afashwa na amerika iyi nyamugigima iteye haheze hafi mwaka perezida biden akuye abasirikare ba amerika muri afghanistani abatalibani bagaca babonerwaho kugaruka ku butegetsi iyi nyamugigima kandi yapima urugero rwa manyitide zitanu n'ibice icenda yononye ibitari bike mu buseruko bwa afghanistani aho abantu n'iburiburi igihumbi boba barahasize ubuzima naho abakuru b'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bihurikiye muri g7 bagiye gutangura inama mu budagi mu mpera z'indwi ahazotangarizwa izindi ngingo nshasha zitumbereye guhasha uburusiya mu vyerekeye ibihano umutegetsi wo ku rugero rwo hejuru muri amerika yavuze ko bafise iyindi nteguro y'ibihano ku burusiya perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden ahaguruka kuri uyu wa gatandatu w'indwi guhambya abandi bakuru b'ibihugu by'ubwongereza kanada ubufaransa ubudagi ubutaliyani hamwe n'ubuyapani inyuma y'inama ya g7 izohera ku imana gushika ku wa kabiri perezida biden azoca aja mu i madrid mu nama ya utani mu ndwi iza ikirere hamwe n'uburusiya nibyo bizovugwa cyane muri izo nama uko ari zibiri umushikiranganji w'uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu sergei lavrov nawe ari muri irani kuva kuri uyu wa gatatu ejo yagiye mu biganiro byo gukomeza guhanahana ibidandazwa no gukomeza imigenderanire mu gisata cy'amasoko ntanganguvu ibi bihugu uko ari bibiri bisanzwe biri ku bihano by'ubutunzi byafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi irani hamwe n'uburusiya bifise peteroli nyinshi cyane hamwe na gaze ariko ntibishobora kubishora kubera ibihano bitabakundira kubikora mu rugendo rw'iwe rw'iminsi ibiri lavrov azoganira n'abategetsi ba irani no ku masezerano kuri nikereyere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibibera muri ikirere siriya no muri afghanistan
urumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika igiciro cy'ikiro cy'ikawa idatonoye kiracyari hasi mu gihugu cy'u Burundi nubwo leta imaze kukizamura inshuro eshatu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza muri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri abahinzi b'ikawa bashima icyemezo cyafashwe na leta ariko bakavuga ko nta karusho babona icyo dutswa ry'igiciro jene naryakiriye neza buke buke kubera aho twashaka ko bageza siho bagejeje n'imiburiburi twashaka basi bashikana ku gihumbi n'atanu twari twibaza ko turiko turatera intambwe leta idugije ahubwo dutera dusubira inyuma rwose uravye ibiciro vy'uno munsi kuntu biguma biduga cane
abo ni bamwe mu bahinzi b'ikawa guverinoma y'u rwanda yarayisinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu mu nkambi ya nakivari muri uganda hakomeje kugera impunzi nshya zituruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ayo makuru hamwe n'ayandi tubateguriye ni mu mwanya muto ku buryo burambuye nimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika guverinoma y'u rwanda ejo yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu inkuru irambuye na mugenzi wacu asumuta kaboye aya masezerano yashyizweho umukono na minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'iburayi ingana na miliyoni cumi n'imwe z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari cumi n'imwe mu mafaranga y'u rwanda aya masezerano azafasha leta y'u rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti nibyo minisitiri w'ubuzima ngamije asobanura mu myiteguro kugira ngo inkingo zizakorerwa mu rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye ni uko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo bikorewe mu rwanda biba byizewe mu gukoresha hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu ubushakashatsi tuzakorana ibikoresho bimwe bya za laboratwari nk'ibyo mwabonye twakiriye ibihugu birindwi by'iburayi birimo ubufaransa ubudagi bubirigi suwede lituaniya nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga ibi bihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratwari z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga dr emile bienveni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti arasobanura ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya aba mwabonye ahangaha baturutse i burayi abenshi baraguma ahangaha dukora n'iyo implementation plan hazajya habaho amanama anyuranye hazajya habaho uh, kwigisha abakozi bacu ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni icyenda hazabamo umu expert uzaza akicara hano akahamara imyaka ine uhagarariye ibihugu by'i burayi mu rwanda ambasaderi nicola beromo agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'i burayi wo gushyigikira leta y'u rwanda mu nzozi ifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu rwanda
uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'u burayi wo gushyigikira leta y'u rwanda mu nzozi ifite zo kuba isangano ry'ahakorerwa imirimo kuri uyu mugabane amasezerano twashyira ashyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'uburayi birangajwe imbere n'ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda kugira ngo bigifashe bigiha ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti aya masezerano aziye igihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubakwa ry'uruganda rwa biontech
aya masezerano abanjirije igikorwa giteganijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu rwanda uruganda rwo mu budage rwa biontech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu rwanda nirumara kuzura biteganijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo biteganije ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare magana inani uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri miliyoni mirongo itanu ku mwaka ku ntangiriro abakozi ba bioteke bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo uru ruganda ruzubakwa mu kenya cyahariwe inganda giherereye mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali igiciro cy'ikiro cy'ikawa idatonoye kiracyari hasi mu Burundi leta imaze kukizamura inshuro eshatu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza muri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri kivuye ku mafaranga magana atanu mirongo itanu kijya kuri magana inani ariko abahinzi mu ntara ya Kayanza basanga adahagije Thierry Ndayishimiye akomeza iyi nkuru abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu baganiriye na bagenzi bacu ntibahakana ibyo leta iriko irakora mu kunagura ico gisata ariko rero babona ko impinga ikiri ndende kuko ayo mafaranga bongera ku kiro c'ikawa akiri make cane ibyo bakabivuga baravye ingene ubuzima buduga ku munsi ku munsi mu gihugu icyo dutwa ry'igiciro jene naryakiriye neza bukebuke kubera aho twashaka ko bageza siho bagejeje n'imiburiburi twashaka basibashikana ku gihumbi n'atanu kubera turavye imvune duhura kw'iki giterwa ni nyinshi cane uhereye n'ukungene twebwe tuyamura rimwe mu mwaka tugaca dukoresha abakozi benshi haba mu kubagara haba mu kuyamura mu kuyijana kuri izine nabo nyene n'abakozi aho rero twari twibaza ko turiko turatera intambwe intambwe leta idugiza ahubwo dutera dusubira inyuma gose uravye ibiciro vy'ino munsi kuntu biguma biduga cane ico giciro kidashimishije coba kiri mu bituma bamwe mu barimyi barandura ibiti vy'ikawa abandi nabo bakayicisha mu kinywabi bayishora mu rwanda aho baronka akarusho uko kurandura ikawa ari kubera ko ikawa idafashwe neza na leta kandi ugasanga uhateye nk'ibitoke uca uhakura amafaranga yigwije nka kabiri ayo wahora ugurisha ku ikawa ikawa urashobora no kuhatera ibindi biterwa mbumbarugo ukabona yuko harimo akarusho gusumba igiterwa c'ikawa abo barimyi basaba kwico igiciro coduzwa hisunzwe agaciro ico gitegwa gifise n'igiciro co mu bihugu byo mu karere ibyo bizotuma ingeso yo guca mu kinywabi ihera burundu ikindi abarimyi b'ikawa basaba n'agahembo koza karabashikira kare bakanaronswa n'ifumbire hakiri kare ibyo bikazotuma bitaho kurushiriza ico gitegwa njabuka amazi mboneyeho n'akaryo ko gusaba leta ko iyo duza basi ikadushimisha kubwira ako gatima ko gushora ikawa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda gahere burundu ugerageje kumviriza mu rwanda ikiro cy'ikawa ngo kigurwa amafaranga iyo bayaba ibihumbi icumi cyangwa arenga by'amarundi eka no mu runani mpuzamashyirahamwe yitaho igiterwa c'ikawa senake murima w'isangi nabo nyene babona ko igiciro coduzwa muri urwo runani babivuga barabye ibiciro byo mu karere biza byaradugijwe tukaba dusaba leta nk'uko ikagira akigoro ko yogerageza nk'uko abashingamateka bari babisabye bavuga yuko n'imiburi buri munyi w'ikawa yoronka amafaranga ashika igihumbi n'atanu mu gihe vyogenda uko turabona yuko atamurimyi yokwiyumvira kubandanya yiyumvira gucisha ikawa mu kinywabi na cane cane ko ikawa y'uburundi isanzwe yinjiza amahera agaciro aca muri banki nkuru y'igihugu umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi deogide rurema amenyesha ko ababazwa n'abadatahura akigoro ka leta y'u Burundi avuga ko ico giciro c'ikawa y'ibiturumbwe kimaze kuduzwa inshuro zitatu zikurikirana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho twasanze abenegihugu batubwira ngo ko bamena amaso bakabaha amajana atatu mirongo umunani y'amakashi twaciye dufata ingingo ikiro turakiduza ku majana atanu hanyuma turagishira kuri atanu n'itanu umwaka uheze yari amajana indwi uno mwaka ni amajana umunani ku kiro none twaramanutse cyari turiko turatera intambwe ku bijanye naho n'umwitwarariko w'abanyagihugu basaba ko leta yofatira ku biciro by'ibihugu byo mu karere umushikiranganji deogide rurema agira ati uwo mwitwarariko mwumvise mu benegihugu na twebwe barawudushikirije nico gituma muri odeka bariko baragira ivyigwa kugira ngo turabe muri bino bihugu duhana imbibe ibiciro vyabo ingene vyifashe ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi byerekana ko umwimbu w'ikawa wabonetse mu gihugu cose ku isizeni irangiye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ungana n'amatoni miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana ane na mirongo icenda n'amajana atandatu na mirongo itandatu na zibiri ibice bingana na mirongo icenda na gatanu ku ijana akaba ari byo byashowe hanze y'igihugu amadolari y'amerika angana n'imiliyoni mirongo ibiri na zitandatu akaba ariyo azokwinjira mu kigega c'igihugu bafatiye kuri uwo mwimbu impunzi nshya ziva muri repubulika ya demokarasi ya kongo zijya muri uganda zirasanga izindi mpunzi za kera mu nkambi ya nakivale harimo na bene wabo abasanzwe muri iyi nkambi bagira inama abashya ku byo bagomba kwitega mu buzima bushya bw'inkambi nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi abitubwira ihunga n'ihunguka ridashira ku banyekongo bimaze kuba ibisanzwe kuva mu mpera ya za mirongo cyenda ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga eshatu barongera barahunguka ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshamba za ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya kongo muri teritwari ya rucuro hano inakivare uko impunzi nsha ziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare ndi umukongomani aba mwari muziranye aba ni batoya banje nabasize muri kongo none nabo intambara ranzibakuyeyo je nabonye ababyeyi banje ukuntu ibyo bahaboneye barapfuye abazee bose barahashirira ubwo abantu bo bari bacihanganye kubayo na kivare ni igice kinini cyane kirimo ibyaro byinshi abaje basha bajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo n'abandi nasanze izi mpunzi zimaze hano amasaha atarenze icumi zakira ibintu by'ibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyo ari byo baduhaye ibishyimbo na gahunga batweretse n'aho gutuzwa twafashe amapariseri buri muntu baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini gw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka tugiye guhita dutangira kubaka ejo aho badutijije niba ari metero icumi makumyabiri niho turazingazinga ku kabashi ubwo noneho rero utwo duti twubakishe abari basanzwe hano baraburira babasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe kuko ubuzima bwa nyakivare turi hano tuburaga inkwi turi hano tuburaga amazi twe batishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta twafashwaga n'uko baduhaga imitwaro ibiri n'ibihumbi bitandatu mbere z'abatishoboye none buno turi ku mutwaro gumwe na bitatu mbo hari amazi ni ukugura iyo mu nyanja ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi inkwi n'amazi ni ikibazo none ubu aba baje nabo nicyo kibazo bagiye guhura nacyo nabo nta nicyo mbu none ikindi kiriho izuba ryaravuye reba nta myaka na kagaporotiko twahinze byagiye biruma ntaho twabonyemo gusoroma n'ibiro bibiri ntawagiye araja mu murima kabiri gusoroma wenda intonore ubwo ni bwo buzima bwa muntu nyakivare bwo dufite tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri nakivare nk'uko byasobanuwe haruguru ngo nakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze kuva muri kongo kuza hano nyakivara naje ari intambara niyo nzanye na n'ubu ngubu iracariyo hakirwa aho ndi hose ndaryama ngasinzira ubundi buzima nabwihangane uretse ko ntibyashoboka nje imyaka maze kuyanyemerera gusubira muri kongo ntinasubirayo nk'ubu ngubu nakwitwa nde nsubiye muri kongo je ntaho nzasubira muri kongo narabirahiye nzamuno muri uganda nanga imana imfasha ndiho nzaza nukuretse gusubira mu gihugu cacu muri kongo ntunzasa mbo njewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shambo hari umugore twahunze hamwe inzoka imuruma ibere agira ngo n'umwana urukonka arasinzira yavuyeho yumye mu gitondo bakuraho umurambo duhunganye ahantu muri kongo turyamye mu shamba guca none icyo ndi gushimaho buganda ni kuno kuryama neza utwo mbonye nkaturya neza naburara nkanaryama neza nta cyebaguza mfite amahoro none aba muraziranye aba baje mu abona iwacu
uko basigaye yose bakagira amahoro kumara icyo kindi gihe basigaye ayiwe baba nari kuyihiga baba nari kuyiga mu shamba none buno bari gucakuranamo amashamba bari kuzanamo imbunda ziri mu rusenda bakarukongezamo bagapika kugira ngo watsamure bakumve bakwice imbunda ziri mu rusenda ingo iwacu kongo ndi wacu nk'uko HCE na leta ya Uganda babitangaza muri Uganda hari impunzi zirenga ibihumbi amagana ane z'abanyekongo kandi abenshi akaba batuye hano inakivare iyi mibare misha igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye muri rusange uganda icumbikiye impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana atanu zituruka mu bihugu birenga cumi abenshi muri bo bakaba baturuka muri sudani y'amajepfo nk'uko iyo mibare ibitangaza ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda muri leta zunze ubumwe za amerika komisiyo yihariye y'abadepite yo gukora iperereza ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu bihumbi makumyabiri na rimwe muri kapitoro ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu kongere ejo yari igeze ku munsi wayo wa gatanu wo kumva abatangabuhamya mu ruhame mugenzi wacu thomas kamirindi adufashe gusubiza amaso inyuma kuri iyi kongere ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress imitwe yombi yari iteraniye mu ngoro yayo capitol kugira ngo yemeze burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri inama nk'uko itegeko nshinga ribivuga yari iyobowe na visi perezida wa repubulika abayoboke b'uwarakiri perezida donald trump barateye bagamije kuburizamo imirimo ya congress yo kwemeza ko Joe Biden ari we watsinze amatora Trump yavugaga ko yibwa insinzi akora uko ashoboye kose kugira ngo agume ku butegetsi nk'uko depite witwa Alexandria Ocasio Cortez wo mu ishyaka ry'abademokrate yabitangaje kuri Twitter mu kwezi kwa cumi gushize igitero cyahitanye abantu byibura icumi bamwe bapfiriye mu gitero nyirizina abandi bazize ingaruka zacyo nyuma yacyo mu kwezi kwa mbere gushize ikinyamakuru The New York Times cyanditse cyongeraho ko n'abapolisi bagera ku ijana na mirongo itanu bagikomerekeyemo komite ya nketi yo ntiratangaza imibare yayo usibye izindi nzego zibishinzwe nazo zirimo zikora nketi zitandukanye Congress umutwe w'abadepite yashinze mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe iyi komite yihariye yo gukora nketi ku gitero cyo kuri Capitol igizwe n'abadepite icyenda barindwi b'abademokrate na babiri b'abarepublikani nk'uko itegeko rishyiraho iyi komite ribivuga ibizava muri anketi bigamije gufasha inzego zibishinzwe gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba n'ubuhezanguni by'imbere mu gihugu birimo n'ibitero ku nzego za demokarasi y'amerika komite yabanje kumva abatangabuhamya amagana n'amagana mu muhezo gukusanya inyandiko n'ibindi bimenyetso byose bishoboka noneho ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa gatandatu itangira kumva abatangabuhamya mu ruhame bihita no ku mateleviziyo yo mu gihugu iteganya inama esheshatu muri uku kwezi kwa gatandatu muri iyo nama ya mbere yo ku itariki icyenda y'ukwa gatandatu komite yamurikiye rubanda inshamake y'ibyo yari imaze kugeraho ibimenyetso bimwe na rimwe bitari byakajya ku mugaragaro n'ingamba z'abatekereje umugambi wo kuburizamo ihererekanyabutegetsi hagati y'abakuru b'ibihugu babiri komite yatanze umwanzuro ko uwari umukuru w'igihugu donald trump yari azi neza ko yatsinzwe amatora ariko yanga kubyemera kandi bavuga ko igitero kitituye hasi gutya gusa gusa kivuye mu kirere ahubwo ko cyari cyarateguwe neza mu batanze ubuhamya harimo umupolisikazi wahanganye n'igitero kigitangira kuri capitol ndetse agikomerekeramo yasobanuye ko cyari igitero kimeze nk'icy'intambara kuri uwo munsi kandi komite yumvise umugabo ufata amavidewo wari wabashije kwinjira muri rimwe mu matsinda yitwara gisirikari yagabye igitero kuri capitol we yumvikanishije ko kuri uwo munsi iryo tsinda ryaje rizi aho rijya rikora ibintu byari biteguwe biri ku murongo neza ku munsi wa kabiri ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi komite yeretse rubanda ubuhamya yafatiye kuri videwo bwa bill stepians wahoze ari umukuru w'ibikorwa byo kwamamaza trump mu matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwa william barr wari minisitiri w'ubutabera wa perezida trump n'ubwa ivanka trump umukobwa wa donald trump wari n'umujyanama we bwite wihariye muri perezidansi bose babwiye komite ko mu ijoro ry'itora bagiriye inama trump ngo yemere ko hakiri kare kwemeza ibyayavuyemo ko amajwi yari akibarura kandi ko abitangaza ku mugaragaro trump ngo yarabyanze n'abandi batangabuhamya bahoze hafi cyane ya trump babwiye komite na rubanda ko bakomeje gusobanurira trump ko yatsinzwe amatora ariko ntabumve ahubwo agakomeza kuvuga ko ariwe watowe ku wa kane ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi ku munsi wa gatatu abatangabuhamya berekanye ukuntu trump abanyamategeko bamukorera n'izindi nkoramutima ze bashyize igitutu kuri visi perezida mike pence kugira ngo mu ibarura ry'amajwi rya nyuma na nyuma ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe azabe ari we aha insinzi basobanura ko abo bose bari bazi neza ko binyuranyije n'amategeko n'ingaruka byashoboraga guteza mu gihugu naho ejo kuwa kabiri tariki ya makumyabiri n'imwe y'uku kwezi ku munsi wa kane komite yumvise ubuhamya bw'abantu bari bashinzwe iby'amatora muri leta zitandukanye barimo uwo twakwita nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa leta ya georgia iri mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika brad raffensperger na perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta ya arizona iri mu burengerazuba bw'igihugu rusty bowers n'abakozi bari bashinzwe kubarura amajwi muri leta zabo zitandukanye bose basobanura ukuntu trump n'inkoramutima ze babashyizeho igitutu kugira ngo bamwibire amajwi ku rwego rw'ayavuye muri rubanda no ku rwego rwa koleji y'abatora barabyanze bamusobanurira ko binyuranyije n'amategeko bemeza ko nyuma bagiye baterwa ubwoba birimo ndetse no kubumvisha ko bashobora no kwicwa komite irakomeza imirimo yayo kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi abatangabuhamya bahoze mu buyobozi bwa minisiteri y'ubutabera muri guverinoma ya trump nibo bategerejwe barimo jeffrey rosen wari minisitiri w'ubutabera ku bw'ubusigire igihe capitol yaterwaga perezida trump yashatse kumwirukana ku mirimo ye kugira ngo amusimbuze undi muntu wari gushyigikira ko ari trump watsinze amatora rosen we ntiyemeraga iki kinyoma komite ntiratangaza itariki y'inama ya gatandatu yo kumva abatangabuhamya muri ibi byose donald trump aracyavuga ko yibwa insinzi ahora yamagana komite y'inteko ishinga amategeko avuga ko ari ishyano ry'ikinamico ryo kurangaza abantu gusa
nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje muze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose